hello my correct people. no be small tin o you don come out o oh, e don debunk um, people when e tok say him with his wife don separate me sef i talk, o oh. mm-hmm. me sef i talk. i did say with his wife as i hear am na joke na him dey carry talk dey come me sef come do the video so my correct people so he don't come out o They say e even give his wife seven hundred million seven hundred million when he take build build dis eh, thing for am one eh, this thing for am <clears throat> shop so eh, yeah supermarket for the marriage so he can't come out now This says it all Uh, daku rumor hmm king wasiu post now to debunk the numerous um, and unfolding marriage breakdown between himself and his wife rupo shey hmm. na today na im dem dey get am before so na the dis thing na im come go talk now come bring am come am for here na im bring am come here my correct people as i see am na me sef say okay say me i go touch light o oh, for inside dis o oh. e say yeah a a glorious like like a day in uh, history of Ijebu land can never be forgotten hundred years <laughs> and wow na Emmanuela Rupo and im husband na im quarrel dem come say dem don separate na you know how many times dat rumour dey come you understand after again dem go come dey debunk am na every time dem dey separate o should dem do their marriage my people, this one pass be careful e get another one wen i wan read come for una na im me i dey look look look look look e say for lazy minded people, gather on gathering unfolded stories just to trend like what you just what you are doing is good giving talented e say hmm honest sure. I can't read that one. Ijebu. you Omo. Is it was you never? Is it never? King was you see you with his wife. He said give your wife seven hundred million. Make your wife take go open hotel. Say with your wife never quarrel. So now the whole tonight I would see for here so. You understand? say they never quarrel and say make people stop to the lie say with the wife don quarrel say they no go quarrel they no fight they no separate He say he still dey with the wife say nothing He say nothing go make him he, she and im wife separate and wetin we dey see for here come say okay o na so life dey be e say e dey debunk am o dis says all oh. e say dis says all oh, a debunk rumour kí ẹ ló gbà <laughs> kí ló gbà King Wasiu posted now to debunk the uh, ridiculous and unfolding marriage breakdown between himself and his wife Rukpo. <clears throat> una like me i don believe say if there is no breakup people go come dey tok am you understand so anyhow when una take handle the whole issue we dey we dey come so na like make una break up na like make una dey <clears throat> my God, people, me i not send these people oh. anyhow when they dey and god I go take control of them, whether they break up or whether they still do. Oh. I just pray that almighty god will take control of their marriage my people. This one never reach how many years marriage when they do since that time when they do marriage also break up break up break up dis one now dem just newly go take chitesi title now now e don give am 700 million take open shop hmm seven na so dem right o hmm whether na true whether na and true we no come know but na so we see for us i say e give am 700 million say make e take go open shop He take am come open shop come buy things seven hundred million <laughs> yeah. hmm. make e take buy things put for e for house for e shop when e rent hmm. my correct pipo e say na dat one na dat one na e take um, everything wen e do am everything wen e dey maybe na dat seven i no even know wetin to talk that seven hundred million now na im take buy everything when e dey happen the quarrel when dem dey quarrel you take that seven hundred million make you take go open shop o oh. for the latest rumour wey we hear o oh. <laughs> seven hundred million hey was Wasiu Ayinde um emmanuel rukpo rokpo or rokpa rokpo it is well o oh, my people um this one now eh It e just they use am dey scaffold people They e use am dey scaffold dem because um but Does it say you? They go to sleep around now ah dem say you go dey sleep around people, my people?